idi Newsweek ya Amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu tubashikiriza iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gihe indwara ya malariya ibandanya kugeramira abanyagihugu mu bice bitandukanye vyo ku isi n'uburundi budasigaye inyuma isekeza mu gihugu cose ryo gutanga imisegetera ryatanguye ku itariki ya cumi na kabiri y'uku kwezi ikazorangira ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri y'uku kwezi nyene mu burundi nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu iyi misegetera irenga imiliyoni zitandatu niyo itegekanywa gutangwa mu gihugu cose ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida nibwo bwateguye ico gikorwa co gutanga imisegetera irimwo imiti yica imibu ngo mu ngo zose zo mu burundi ubwo bushikiranganji bwamenyesheje mu itangazo ku itariki cumi na zine z'ukwezi kw'icenda ko malariya ariyo ndwara yica cane abana kurusha izindi ndwara mu burundi ubwo bushikiranganji butangaza ko imisegetera irimo imiti y'ikimibu ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda malariya ubwa nyuma imisegetera yatanzwe ikivunga mu gihugu cose hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nico gituma ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida bwafashe ingingo yo gusubira kwijukira ico gikorwa muri uyu mwaka isekeza rya mbere ryagenze gute n'ikihe catumye irindi sekeza riba risubira kuba nivyo tugiye kubashikiriza mu kiganiro muri sanga twatumiye tade ndikumana ni umuganga akongera akaba asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida mu burundi uh, dr tade uh, wiriwe
mwiriwe neza uh, mwotubwira uko iryo segeza ririko riragenda muri iki gihe
ego murakoze manze kuramutsa bariko baratwumviriza no ndabashimira kubona mwadutumiye muri kino kiganiro nk'uko mwari mubivuze isekeza ryaratanguye itariki cumi n'umunani ni ukuvuga kuri uwa mbere rikaba rizohera ku wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri muti riko rigenda gute ni ukuvuga yuko mu gihugu cyose abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato kuduga mu burere bw'ubuvuzi gushika mu ntara y'ubuvuzi hamwe bafatikanije n'abajeje intwaro kuva hasi abitewe n'abenegihugu gushika mu ntara bariko barakora igikorwa ciza cane co gutanga imisegetera aha dushima ko amakuru dufise mu gihugu cose abenegihugu bavyitabiriye ku bwinshi tukabasaba kubandanya bagenda kuyitora nk'uko twabibamenyesheje nk'uko mwari mwabivuze rero iri sekeza rije rikurikira iryabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane kuko ubushakashatsi bwarerekanye neza yuko ijya misegetera irimo imiti yica imibu imara ikiringo cy'imyaka itatu ari nacyo gituma leta y'u Burundi yashimye ifatanyije n'abayifasha yashimye gutanga iyindi misegetera mu burundi bwose uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ibyo rero biza bikurikiye ibindi bikorwa byinshi bikorwa mu kurwanya indwara ya malariya ko murazi yuko itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'indwi z'uno mwaka ubushikiranganji bwamenyesheje yuko mu burundi indwara ya malariya yafashwe nk'ikiza haciye hakurikira rero umugambi ukomeye icyo bita pando riposte aho harimwo ibice novuga bine mbere cyari icyo kuzana ibipimo hamwe n'imiti yo kuvura abenegihugu no kugwiza abaganga na cyane cyane mu ntara zari zisimbuka ibihumbi byinshi hariho n'ikindi gikorwa cyakurikiye cyo kwigisha abenegihugu ngene ngo kwikinga indwara ya malariya cyane cyane mu kwihutira kuja kwa muganga babonye ibimenyetso n'ikindi gice rero cyo gupompa mu mihana ibyo byabaye bimaze kuba mu burere bw'ubuvuzi bushika butandatu bizobandanya n'uwo mwaka gushikaho tuzoshikiriza uburere bw'ubuvuzi cumi na kamwe Eh, kuko ariho twasanze indwara yari yi- novuga yari yimonogoje kurusha eh, hanyuma rero hacyakuriza igice cya kane twatanguye kuri uwa mbere aho tuzotanga imisegetera nk'uko mwabivuze eh.
ingana miliyoni zitandatu ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi n'umwe n'amajana atandatu na mirongo icyenda n'itanu mu Reka mihana yose tubandanye.
igize igihugu cy'u Burundi Eh, muri Ibi rero biza kugira ngo Reka tubandanye.
turwanye iki Eh.
kiza, hanyuma tubone ko umwenegihugu atasubira kwicwa n'indwara ya malariya kandi ari indwara ivugwa igakira nk'uko basanzwe babizi muriko muravuga muri izo ntu- izo ntambwe muriko mu- muragira harimwo kwigisha abanyagihugu eh, ku kugene bo kwirinda malariya n'ikibe mwa- mubahimiriza
Eh, ikintu cya mbere duhimiza bene igihugu mu kwirinda malariya ni uko icya mbere ni uko umurwayi abonye bijya bimenyetso na cyane cyane kumeneka umutwe ubushuhe agasuherwa akabura akayabagu yokwihutira kujya kwa muganga kuko malariya ni indwara yica n'ingoga igihe umuntu ativuje hakiri kare hanyuma leta yarashyizeho uburyo aho jya miti y'urugendo rwa mbere yagizwe na modiyakina ya tezinate itangwa ku buntu hanyuma hariho n'ingendo ya misi yose yo kwikingira na cyane cyane murabona ko n'ubu imvura yasuye kugwa yatasuye ni ukuraba hajya impande y'aho baba mu mihana y'uko bijya bya- bijya byo ibidengeri by'amazi n'amashamba impande y'ama- y'aho baba bobikuraho hanyuma bakugara amadirisha ku mugoroba na cyane cyane bose bakaraba yuko bajyanye mu musegetera urimo imiti yica imibu ni ikintu gikomeye cyane Eh, ni kuko turamaze kubona yuko hamwe hamwe batabikurikiza ariko itubira bibasaba ko bikurikiza ko ku neza yabo yo gukingira amagara yabo eh, mwitegereje mu gihugu cose ni ibihe bice n'izihe ntara zoba zigeramiwe kurusha izindi na malariya iyo ndwara yibonekeza cane he
Eh, aho yibonekeza cyane ni mu ntara novuga kubera iri hindagurika ry'ibihe mbazi yuko malariya twakunda kuyibona mu ntara z'imbo ariko twarabonye ko mu ntara za ruguru ngozi kirundo intara ya karusi cankuzo kayanza gitega intara ya rutana eh, malariya yibonekeje cyane ku bwinshi no muri ubwo burere bwo- bw'ubuvuzi rero twaciye dushyiraho cya gikorwa cyo gupompa mu mihana aho navuga akarere k'ubuvuzi ka cankuzo uno mwaka tuzoba twashoboye gupompa mu mihana mu burere bw'ubuvuzi cumi na kamwe harimo cankuzo murore rutana gihofi buhiga nyabikere kiganda aha n'igice cya muramvya muyinga gashoho buye mu ntara ya ngozi hamwe na kiremba Eh, nikihe none- nikihe mwi- mwibaza cuba catumye iyo ndwara itandukira izo ntara imbere yaho itibonekezamwo cane
Eh, murakoze cyane murazi neza yuko o, muri ino minsi habaye ihindagurika ry'ibihe aho ubushuhe bwiyongereye mu ntara za ruguru mukaba muzi yuko eh, imibu itera malariya nayo ijya ahantu hashushe hanyuma hariho n'ibindi aho usanga eh, uretse ubwo bushuhe n'imvura yaguye ari nyinshi hanyuma hakaba n'urujya n'uruza rwa benegihugu ko iyo hari amahoro aba- abenegihugu baragenderanira ugasanga umuntu ashobora kuva mu ntara irimo malariya atekeye ibintu agiye gushora ibintu hano hariya iyo mibu rero nayo igenda ijyana n'uruhere nu- nu- nu- n'ugutembera kw'abantu ikindi nacyo ni uko hariho o, novuga ubuhinga bw'uburimyi kugira ngo abantu ba- bi- biteze imbere ugasanga ziriya ntara za ruguru kera nta miceri barima murazi yuko imiceri isaba amazi hanyuma hakaba rero aho borora nk'amafi hakaba ibidengeri by'amazi hanyuma abenegihugu nabo bahaba bakaba batari bamenyereye novuga ku- ku- kuba ahantu hari imibu benshi rero baga- bagafatwa na malariya ntibabimenye bagateba kuja kwa muganga Eh.
batevye rero hajya umuntu amaze kwandura malariya amaraso yiwe aba arimwo u- plasmodium ujya mugera utera imi- i- i- malariya hanyuma imibu ikiguma imurya ikongera ikajya n'abandi hakaba Eh.
uruhererekane Eh, ni ivyo rero bituma iyo ndwara yashoboye gushika mu ntara za ruguru si mu burundi gusa Eh.
mu karere kose aha mu bihugu- mu biyaga bigari Mhm.
ibintu byabonetse yuko malariya kubera ihindagurika ry'ibihe ya- ya- Murakoze.
yibonekeje mu burere bw'ubuvuzi aho itahora nk'uko twari dusanzwe tubizi eh, murakoze tuje ku mirongo ya telefone ku bariko baradukurikirana baduteye akamo hari nsengiyumva nsengiyumva uratwumva Ah, nsengiyumva ntakiri ku murongo Ah, dufise jonathan jonathan uratwumva
ndabumva Eh, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa Nshumbusho Jonathan
uri he mpamagaye ndi- ndi mu gisagara ca Bujumbura Eh, ufise ikibazo canke intererano
Eh, hari ico nagomba ku- kumera nk'ubaza kugira ngo mere nk'uwunganira muri kino kiganiro
Eh, mu- muduge ku ijambo halo halo Ah, to- turamutaye ku murongo imirongo ya telefone eh, iko iraterana ibibazo reka tugaruke kuri dr tade ndikumana Ah, havugwa ko i- indwara ya malariya ariyo ndwara yica cyane abana kurusha izindi ndwara mu burundi Eh, mubisigura gute
ego murakoze nibyo kuko oh, uretse muri rusange turabye ibiharuro byo kwa muganga malariya niyo ndwara ya mbere ituma abenegihugu baja, baj- bi- baja kwa muganga bivuza kandi niyo yaba ihitana abenegihugu benshi gusumba izindi ndwara aha rero abana novuga n'abakenyezi barakarigwa n'indwara ya malariya bivuye ko ahanini murabona abana ntibaba baragira abatoda b'umubiri bakwiye bo gukingira umubiri hanyuma hagiyeho umuntu amaze alo ndabumva
Eh, niko ndavuga yuko kenshi abana ntibaba baragira abasoda b'umubiri bakwiye hanyuma ni nacyo gituma mbere iyo o, ababyeyi bagiye gupimisha imbanyi hariho imisegetera tugenda dutanga uko aje gupimisha imbanyi hanyuma niyo bazanye abana ku rucanco rw'amezi atandatu kugira ngo tubakingire mbere n'ababyeyi ko twabonye ibibungenzi bakarigwa n'iyo ndwara ya malariya hariho umuti wo gukinga yuko iyo ndwara yomusinzikaza mbere igasinzikaza n'ikibondo kiri mu nda ni umuti rero batanga bitwa fasidari wo gukinga mbwa atari uwo kuvura I- ahanini rero ni ukubera yuko abana bafite abasoda b'umubiri bake bigatuma bakarigwa n'indwara uretse na malariya barakarigwa n'izindi ndwara mbwa malariya kubera yuko ubushyuhe bwinshi butuma umwana aca bavuga a- atangura gususumira icyo bita amafiso ugasanga umwana rero ntashoboye kwihanganira ubwo bushyuhe bwatewe na malariya mu mwanya muto ugasanga iyo batamushikanye kwa muganga hakiri kare aciye yitaba imana eh, biva rero ku bu- ku bubasha buke bw'umubiri bw'umwana kugira ngo ashobore ku abasodayi bashobore kurwanya imigera ya malariya igihe yinjiye mu mubiri eh, nicyo reka- gituma dusaba a- abavyeyi yuko iyo babonye kuko turakunda kubona abavyeyi bafite abana bakiri bato ugasanga abonye umwana arashushe akaguma amuha umuti wa paracetamol w'ubushuhe eh, hanyuma akaza gushika kwa muganga yaremvye cyane cyane eh, hagati mu gihugu ni vyiza yuko umwana agize ikibazo na cane cane c'ubushuhe kubera Reka adashobora kwitaba tubandanye.
akavuga aho ababara eh.
vyiza bamushikana kwa muganga hakiri kare murakoze reka tugaruke eh, kuri ma- mirongo ya telefone dufise jean de dieu jean de dieu uratwumva
yego ndabumva ni sanahamwe Eh, u- urafise watubwira irindi zina naho uri
yego ndi mu gisagara ca Bujumbura irindi zina ni niyo nkuru Eh, ufise ikibazo ubaza umutumire canke intererano yego na- icambere na mbere nashaka gushima ukuntu bariko batanga imisegetera mu gihugu cose Eh, uko naje mu kanya mvuye kuwutora vrema nabishimye kandi ikindi naco noshima nuko kare bahora bayitanga uka- ugasanga bayitanga mu masashe hanyuma abanyagihugu uga- uga- ugasanga mu mace bayigurisha ariko ubanza kuyitabura ukayitwara uko nyene igaragara ico notubashimira
eh, ariko nashaka kubaza nashaka kubaza eh, nashaka kubaza akabazo uwo muganga ko ubu bariko ba- ba- bagira umugambi wo kurema imiceri mu ntara za ruguru kandi abanyagihugu bakaba birirwa barayirima ugasanga muri ivyo bi- muri ayo muri ayo mazi birya biziba vy'amazi ugasanga inubu irimwo cane none kuzubahumba naho boyikingira gute ko naho nyene bariko barakuramwo irya miceri ibandanya ibarya reka bishure Cane ca leta.
Eh, reka bishure murakoze Eh, mumwishure dr tade
Eh, ndamushimiye jean dodier ikibazo cyiza cyane mu bisanzwe n- ni byiza kugwiza umwimbu kandi icyo nagira nshikirize ni uko hajya imibu itera malariya i- ijya iri ku murango habona ijya itembera ku murango siyo itera malariya Eh, umubu u- w'ingore bita nouvelle femelle niwo utera malariya kandi utembera mu ijoro na cyane cyane mu masaha yo mu ijoro nicyo gituma dusaba abenegihugu twanamushimira ko a- ashimye igikorwa leta iriko irakora cyo gutanga imisegetera bokwama baryama muri iyo misegetera mbere ubuho twashyizeko n'akantu ko kuyimanika ko twasanze hari abo bigora hagati mu gihugu nibaza ko nako nyene bakamuhaye hanyuma nayo ahandi igihambaye ni uko babandanya bagwiza umwimbu ku murango nta ngorane mugabo hajya bugorobe ku mugoroba amaze gushika muhira bakaraba ata- ko atabidengeri n'ibihunda biri impande ya- y'inzu babikureho kugira ngo ijya mibu ireke kwarikira hajya impande y'inzu kuko iri iri mu miceri nteza ngo ive hariya ize mu mihana hanyuma bakugura amadirisha bakaraba yuko imibu iri mu nzu bakagerageza kuyirukana hanyuma bakamanika ujya mu segeteri bagaheza bagiye kuryama bakawuryamamwo niko kwikingira kwiza mu nkoro murakoze Ah, tugaruke kuri iki kibazo cyo gutanga iyo misegetera muravuga ko muzotanga imisegetera irenga miliyoni zitandatu mu gihugu cyose mwibaza ko ikwiye
E, irakwiye cyane kuko twarabiharuwe neza habaye igikorwa cyo kugendera mu mihana yose igize igihugu cy'u Burundi aho baraba aho abantu babaye ibyumba bihari bagaheza bakatanga aga- agatike kamwe kajyanye n'umusegetera nimba ari umuntu as- afise inzu harimo ibitanda bitatu bamuha imisegetera itatu umwe wese azoronka bivanye n'aho aba kandi turazi neza yuko izobakwira kuko twarabiharariwe neza turashima n'abajeje intwaro babidufashijemo eka mbere n'abaremesha kiyago eka mbere n'abi- n'abenegihugu bitabiriye neza icyo gikorwa ku neza yacu na cyane cyane mu kurwanya indwara ya malariya Ah, ku bariko barayakira bariko bara- baratwumviriza canke uko mwabigenjeje mubasigurira gute kuko ugene bayikoresha iroroshe gu- gu- gusigura uko ugene bayikoresha
yego biroroshe kuko uh, umusegeteri iyo bawushikanye muhira kare nabivuze baca babura ingene baheza bakawumanika nicyo gituma twashyizemo akago burangiye uno mwaka kugira ngo tubahe n'utuntu tumeze nk'utuzana kugira ngo bayimanike neza mu kuwumanika rero bivana na- n'uburaro bw'umuntu wese hariho abaramesha kiyago ubu bari hagati mu gihugu hambere dufatanyije na Caritas Burundi aho bazoca bakurikira bagenda baraba neza yuko uko baberetse ko bayimanika bivanye n'aho umuntu wese atuye yabigenjeje neza mbere bakazoca basubira bakaraba yuko kuko hariho umwenegihugu yavuze ati barashima ko ubu batayibaha iri mu masashi ko baca bayidandaza turasaba n'abajeje intwaro bajya banyumba kumwe gusubira bakaraba neza yuko ijya misegetera bayikoresheje icyo yagenewe Eh.
n'ahandi hariho abaremesha kiyago bitorewe ku mitumba bizewe n'abanyagihugu babizi bigishijwe neza umwe wese n'ahaba ingene ashobora gukoresha neza ibyamusegetera n'ingene awumanika Eh, murakoze Ah, dusubire ku mirongo ya telefone dufise eh, jonas jonas uratwumva
yego ndabumva gatanu kuri gatanu Eh, wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Eh, ndi nga- ndi ngozi nahise akabazo nka kamwe nagomba kubaza umutumire Eh, mubaze
Eh, icya mbere ni ukuvuga none nk'iyo bayitanze abo abo- aba- abo yagenewe bakayakira ariko ugasanga ntibashoboye kuryamamwo ni ukuvuga ngo boba- bo- bobahanura iki Icya- icya kabiri ni ibihe bihano byatekanijwe ku bantu bafashe bariko barayitandaza nuko murakoze murakoze mumwishure eh, dr tade yego jonas ndamushimiye ati mbega uwo duhaye umusegetera ntawuryamemwo bamuhanura iki icyo novuga kuri ibyo ni uko icya mbere abenegihugu bamenye yuko leta ishyira mu buryo bwinshi kandi ariko ari, ariko ari ku neza yabo nivyo kumvikana umuntu ubaho umusegetera ntawuryamemwo cya mbere inkurikizi mbi nuko atawuryamyemo agwara malariya hafi ikamuhitana mbere igahitana n'uruvyaro rwiwe ibihano rero byategekanijwe n'ibihe eh, abenegihugu turazi yuko baciye ubwenge kenshi turavyitiranya nta muntu yo kwikwegera urupfu arubona kandi leta yamufashije ingene yikingira iyo ngwara kuko kutajyama mu nsegetera ni kugururira ingwara ya malariya nayo na- twa- mwavuze neza ko rero yica abantu benshi nta bihano byatekanijwe mugabo turizera neza yuko inyigisho twabahaye bazozikurikiza na cyane cyane ku neza yabo guhindura ingendo hanovuga na cyane cyane abo bita abanyabirato kuko kenshi urashobora gusanga n'umuntu yize avuga ati jesi nojya mu musegetera mugabo iyo amaze gusinzika azana malariya Eh, birababaza ko bitwara uburyo bwinshi umuryango kandi ugasanga hari inkurikizi mbi cyane zishya zishika iyo umuntu agoye malariya ntayivuze neza na cyane cyane indwara z'amafyigo z'umutima usanga umuntu aritavye imana haki- a- bitari kuba aha rero tubatera akamo ni uguhindura ingendo bakamenya yuko leta ibikora ku neza yabo y'imiryango eka ku neza y'inshuti zabo kuko iyo umuntu arwaye malariya bitwara uburyo bwinshi hajya hanyuma ibindi bihano twovuga ni uko bajya abantu bagurisha imisegetera bayihawe na leta ku buntu ibihano byaratekanijwe n'amategeko asanzwe ahari kuko birabujijwe kubyaha kuko hariho n'abandi bagira ubudandaza ugasanga bagiye guhenda abenegihugu bafatiye ko ku buryo buke bafite basanga atwaye imisegeteri itatu ati yagurisha umwe cyangwa ibiri agasigarana umwe Eh, aho rero abagize n'aba bene abana afise kuko tuba twabitanze twarabye eh, ababa muri iyo nzu Eh.
n'urubyaro rw'iwe reka tubandanye Hanyuma abo nabo rero ba- bayigura baba ni inkozi z'ibibi kuko baba bambuye ubuzima abenegihugu kandi leta yari yagire- yari yashatse Murakoze.
kubakingira reka tubandanye Eh, dufise kandi nduwimana nduwimana uratwumva alo
yego ndabumva Eh, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Eh, ikibazo nakire ndakubona
uratwumva
yego ndabumva Eh, watubwira irindi zina ryawe naho uhamagaye uri
Eh, ikibazo nakire ndakubona kabiyosha Eh, ushaka kubaza ikibazo canke gutanga icyiyumviro
haba hamwe n'ikibazo n'ishingiro Eh,
kuko baranditse yuko bazoduha imisegetera kugira twikingire malariya mugabo twebwe barazi yuko baranka kuvyandika ngo kubera ngo turi benshi ngo nta misegetera bazoduha none kubera iki mu kwandika bacagiye kandi natwe dukeneye imisegetera
abishure mumwishure leta nabyo mwumvise neza yongera aha- aho aherereye Eh, asubiremo ikibazo mwosura mukavuga aho muherereye eh, mugasubiramo n'ikibazo hari umuyaga mwinshi in- mu telefone yanyu
twebwe ngamukanye yose
Eh, musubiremwo ikibazo
umva baranditse ko bazoduha imisegetera ko twikingira malariya mugabo twe baraje baranka kutwandika ngo turi benshi ngo nta misegetera bazoduha mugabo hamwe hamwe se mbona bacagwa nyene kubera iki baducaguye abandi bakabandika twe kandi numva ngo bariko barabitanga kubera iki twe tutazoronka imisegetera abandi barabandika reka bishure mumwishure
Eh, arakoze Yego.
cyane ndi w'imana Eh, mu bisanzwe navuze ingene byagenze bagiye ku mihana yose igize igihugu nagenda musabe yuko yoraba umukuru w'umutumba hanyuma ku wa gatanu bakagenda bajanye kugira ngo aho batangira imisegetera kugira ngo ikibazo ciwe bacige bamutunganirize nimba hariho n'igikoka kizoba ubushikiranganji buzokora bwo kuraba yuko atamihana baba barasivye ico bita rasapaje kugira ngo abo bantu mwe nabo baba baje nko ku- nko kuraba tuvuge aho batuye bagasanga bagiye kurima cyane mu bikorwa bya misi yose nabo nyene bazoshikirwa mu gico nabwira nduwimana nuko araba umukuru w'umutumba canke ari mu gisagara akaraba umukuru wa quartier bakajana aho batangira imisegetera kugira ngo ashikirize ikibazo ciwe amutunganirize murakoze dufise kandi adana adana uratwumva
ndabumva gatanu kuri gatanu nyakubahwa mumenyesha amakuru Eh, watubwira irindi zina naho uhamagaye itumbereye
ego ego cyane ni nitwa ngabirano adere Em, hagaye ndi mm, mu ntara ya rumonge ni ibuyengero Eh, mufise ikibazo canke icyiyumviro mushikirije
nogira nti ni nko gukenguruka nta bibazo birebire mfise jewe ndiko ndaba iki kibazo ukuntu coroganize aha muri iyi ntara yacu na cane cane mw'ikomine a- aho ndiko ngeze amaso aho mperereye iki gikorwa nobwira uwo nyakubahwa akora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kiriko kigenda neza cane aha mperereye mw'ikomine ya buyengero nta kwidoga bariko batanga imisegetera neza cane kandi tukagira tuti eh, hamwe ubushikiranganji bw'abantu bwogenda burafata eh, ibibazo by'indwara zitandukanye bisaba gukingira nk'uku bariko barabikora wohura mu gihugu kabisa ubu bushikiranganji novuga nti ni nabwo bufise mm, eh, mu minwe Eh, Ah, ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu iki gikorwa kiriko kigenda neza cyane nkaca ngira nti baze baraba rero no- no- no- no- n'ukuntu bokinga izindi ndwara babikore gutya rero Murakoze.
mu ntara ya rumonge na cane cane mw'ikomine mperereyemwo biriko bigenda neza cyane murakoze murakoze turabashimiye yari adana turamushimiye Ego, eh, eh.
cyane Eh, ubundi dufise ni bernard bernard uratwumva bernard uratwumva
ndabumva eh, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa kanyarwanda berenari
uhamagaye uri he
eh, ndi mu rwanda eh, mufise ikibazo canke intererano
wenda nk'ikintu navuga kuri malariya eh,
urabona akenshi malariya iterwa n'imyanda imyanda ahantu baba baracukura amazi noneho wamuburaza wageraho kuri bya bidi muri ya mazi atagira wenda akitekamo Hello?
ndabumva
noneho yangiza kuyitekamo ubwo ya myanda ni ivamo ya ndwara eh, wa mubu utera malariya ahubwo ndumva nashishikariza abantu baba bari kutwumva bakurikiye ijwi rya amerika ko baza batsiba ibyo binogo
eh, ariko tu eh, twagira no kuntu ko iyi minisiteri igatanga hari inzitiramibu batanga yo kurinda malariya ndizera ko eh, minisiteri yaza gukora ubuvugizi ku baturiye ibishanga eh, bakabaza malariya kubera ko abantu benshi eh, barapfa cyane cyane murakoze murakoze turaba- Murakoze.
eh, turabashimiye Um, tubandanye iki kiganiro ku vyerekeye isekeza mu burundi ryatanguye ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi rikazorangira ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi nyene ryo gutanga imisegetera eh, mu ntumbero yo kurwanya iyi ndwara ya malariya mu burundi Ah, muri iyo misegetera mutanga ah, hari nk'imiryango ingo ziba zigizwe n'abantu benshi ah, mutanga imisegetera ingana iki mugeze muri izo ngo Uh, turagaruka mu kanya umutumire wacu uh, twamutaye ku murongo ariko turagerageza kumuronga mu kanya agaruke
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera ku wa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo ku wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kwisekeza ryatanguwe mu gihugu cyose cy'u burundi ryo gutanga imisegetera rikaba ryatanguye ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi rikazorangira ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi nyene mu burundi Uh, umutumire wacu dr tade ndikumana nashaka ndababaze nko mu ngo zirimwo abantu benshi muri ico gikorwa cyo gutanga iyo misegetera mubigenza gute mutanga iyinganike
halo alo muranyuva
Eh, ndabumva buke- nabi nabi hari imvura nyinshi Eh, nariko ndabaza nti mu gikorwa canyu co gutanga iyo misegetera mu gihugu
Eh, ndabumva eh, nko mu ngo zirimwo abantu benshi mubigenza gute mutanga iyinganike
Eh, mu bisanzwe muri rusange tu- dufatira yuko ah, abantu batatu bashobora kwifuka umusegetera umwe gaca bivana rero eh, n'abari mu muhana hariho imihana musanga hari abantu bapanze turaraba navuze yuko ahanini turaba ivyumba biri muri muri urwo rupangu byose hanyuma haraba kuganira n'aba- n'abenegihugu baka- bakavuga abantu baba ubwo tuhasanze byoroshe kubera yuko eh, hariho amakaye bandikamwo i- i- abajejwe intwaro basanzwe ba- bashyizeho aho usanga abantu bose baba ngaho banditse Eh, bivana rero n'abantu baba mu rugo uko bangana n'aho ba- n'aho baryama uko hameze nayo handi muri rusange umusegetera umwe ashobora gufasha abantu batatu Eh, uh, mwavuze ko mu bisanzwe umusegetera uri mu iyo miti y'icimibu ushobora kumara niba ntihenze imyaka itatu Ah, imyaka itatu eh, iyo misegetera iroroshe kubungabunga
Eh, biri birimwo mu bigorana ahanini kuko twarabonye yuko o, tugiye kuraba turiko turagendera abenegihugu hagati mu gihugu aho musa- aho dusanga nk'umuntu afise uburaro aho ajyama ku kirago ugasanga iyo ariko arawumanika ashyize munsi y'ikirago ikirago kirashobora kuwutobora ugasanga wononekaye cyo gituma twaciye muri iyi misegetera twatanze dushyiraho uburyo bafasha kuyimanika bitabagoye hashobora gushinga uduti hirya no hino hanyuma ageze akamanika kuyibika biragorana hamwe hamwe na hamwe mugabo turamaze kubona yuko ifasha cyane abenegihugu turabasaba rero yuko igihe batariko bagiye ku mirimo barayifundikanya barayizinga neza hanyuma ku mugoroba bagasubira bakayimanika nk'uko babyigishijwe biragoye bivanye n'uburaro bw'umwe wese mugabo hari uburyo babigishije umwe wese bivanye n'aho aba kugira ngo umusekiteri ushobore kumara umwanya muremure ushoboka
umuntu aretse iyo misegetera n'ubuhe bundi buryo mwaba mushimikira ko bwo kurwanya malariya
murakoze cyane nari nabihereye ko kuko icya mbere cyiza kurwanya malariya umusegetera ni kimwe mu bikinga indwara ya malariya mugabo ibikorwa byo kuvura byo kwegereza amavuriro abenegihugu kugira ngo ntagire ubwende ibirometero birenga bitanu atarashyikira ivuriro kugira ntashyike ku ivuriro asinzikanywa buri umuti nicyo gituma imiti y'urugezo rwa mbere bayitanga ku buntu kugira ngo basahirize kuko twabonye ko ari indwara ihitana abenegihugu benshi kandi bisaba uburyo bwinshi kugira ngo bayivuze icyo cyonyine hamwe no kugira bavuga isuku kuzibira bya binogo by'ibidengeri by'amazi hari umwe n'igihugu yari yabivuze byaratumye tugabanya n'ibitigiri hanagenda babwire yuko kuva nuvuga mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka gushyika aha turiho turavugana ku ndwi igihe twavuga yuko malariya yari kiza hivuza hashika ku mavuriro abenegihugu bashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu na bibiri ku ndwi ariko ubu kubera ibikorwa byo kuvura byo kwegereza bavuga amavuriro abenegihugu hamwe n'imiti no kongereza abaganga ruguru cyane cyane muri za ntara navuga ubu hageze tugeze ku bantu ibihumbi mirongo icyenda n'indwi bitura amavuriro numva yuko bagabanutse cyane tukizera yuko twongeye kwa kundi ko gupompa uburyo bw'undi ni ugupompa imibu mu mihana navuze ko uburere cumi na kamwe bw'ubuvuzi tubihoba kizoba dufate ko ari ubwo burere bw'ubuvuzi bwari businzikaye gusumba ubundi icyo gihe imibu yose iri ngaho mu mihana impande iraheze igapfa hanyuma mu mashuri y'uburaro naho nyine hari abayitegeza ryo gupompa mu makambi y'igipolisi y'igisirikare ahantu hakoranira abantu benshi aho n'ubundi buryo dukoresha kugira ngo turabe ko iyo ndwara yogabanuka murakoze kujya mu musegetera rero ni kimwe gikomeye cyane mu kwikingira malariya mugabo hariho n'ibindi n'ubundi buryo tugenda turakora kugira ngo dusahirize abenegihugu boye kwicwa n'iyo ndwara murakoze reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise samuel samuel uratwumva
yego ndabumva cyane mwotubwira irindi zina naho muhamagaye muri
nitwa nsabimana muhamagaye muri he
ndi mu ntara ya ruyigi mufise akabazo cyangwa icyiyumviro cyo gushikiriza
bo ego bwa mbere n'akabazo amagataho n'icyiyumviro mubishikirize
bo ubwa mbere twasigaye umutumire mwatumiye ariko hatunyuguye cyane hanyuma icya kabiri turadushimira n'abagize uruhara kugira ngo ino misikotera turiko turaronka ikwiragizwe hano hantu mu karere mu gihugu cyacu hanyuma hari ikibazo agomba kubaza uwo mutumire
mubaze
ndagomba kumubaza atubwire nimba iyi malariya yoba igwiriye muri ibi bihugu byacu bya afurika cyangwa se cyane cyane nk'aho burundi mbo dushaka mutubwire ko no mu bindi bihugu kumbure iyo malariya ifite urugendo cyangwa se umuvuduko nk'uwo tubona ngaho mu gihugu cy'u burundi reka bishure mumwishure dr ntare ego warakoze samuel ari mu ruyigi malariya nk'uko nabivuze mu ntara navuga y'akarere intara y'ibiyaga bigari ibiyaga binini reka mbere muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ahantu hari hashushe kandi hari amashyamba menshi iyo ndwara irahari ahavuga iki kiza nk'icyabaye mu burundi gusa muri ibi bihugu byose duhana imbibe iyo malariya iriyerekana ahanini rero yaturutse kwihindagurika ry'ibihe kuko aha na samuel ari mu ruyigi arabona neza ko ubushyuhe bwaduze cyane kubera ihindaguruka ry'ibihe malariya rero ntiri mu burundi gusa iri mu bihugu byinshi nka byose byo muri afurika ibihugu byo muri aziya ibihugu byo muri amerika y'ubumanuko mugabo aho niho iherereye ahantu bavuga zone interetropicale niho i- iba niho iyo mibu ubwoko bw'imibu butera malariya buba bukunda kuboneka mu mashyamba y'aho hantu hanyuma mu bihugu bya buraya birashyika ko imibu irashobora kugenda umuntu ashobora kugenda agwaye cyangwa mugabo ahanini mu bihugu bya buraya basa n'abayicujije mugabo biraboneka rimwe na rimwe ariko ahanini ni muri ibyo bihugu biba hagati novuga hegereye ekwateri ibyo rero Eh.
ibihugu muca mubona ni uko ngira ngo samuel atabona ikarata y'isi n'ahandi ni ahantu ubona hagenda hari amashamba hari ubushyuhe bwinshi naho iyo mibu itera malariya nofere femere iba Eh.
naho tubona iyo ndwara cyane
ubundi adutekamo ni emmanuel emmanuel uratwumva oh, ntitubumva neza sinzi aho muri ko mwakwigiraho cyangwa mukegera telefone Ah, mwe mwavu- muvugira kure cyane sinzi ko mwosubira mugerageze Eh, ariko ubumenga hari imitende muvuge eh, mu- muvuge irindi zina naho muri Eh, mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano Oh, ntitubumva ntitubumva na gato Eh, ubundi dufise ku murongo ni nyandwi nyandwi uratwumva
yego ndabumva Eh, wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri
yandwigenda kamitungara mazambe ndi mu gisagara cya bujumbura Eh, mufise akabazo cyangwa intererano
Eh, ni intererano bo gushimira leta yiyumviye gufasha abanyagihugu
Eh,
igatanga imisegetera kuko turiko kiraraba kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane
mu abanyagihugu bari bari bafite ikibazo kabisa malariya yari yasubiye kwiyongera none rero twoshimira leta cyane ko yakoze ibikora inka uga- igasubira gusubira gutanga imisegetera ku banyagihugu kugira bagire amagara meza
eh, murakoze murakoze Eh, turabashimiye ababyiyumviye gufasha abanyagihugu abarundi kuko byagiriye neza abarundi n'abanyamahanga Murakoze.
abantu bagize amata meza n'igihugu kigatera imbere ko abantu ntibaguma bagora Tur- kugira ngo bajye kwa muganga Turabashimiye.
Ibyo bituma
murakoze Ah, murakoze murakoze nyandwi Eh, ah, Dr Tade ah, hari isango mwoba mwarihaye ah, ryo kuba mwagabanije bikomeye cyangwa mwakuyeho burundu indwara ya malariya sinzi ko byoroshe Mu- eh, murakoze mu bisanzwe eh, mu ishyirahamwe mpuzamakungu OMS hariho ihangiro Eh, ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe byihaye si ihangiro ry'uburundi gusa ni iry'isi yose aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na gat- na mirongo itatu na gatanu indwara ya malariya tuba turiko turayi- turayisezera ariko murumva yuko hasabwa byinshi ariko ngaha mu gihugu cy'u Burundi icyo twashyize imbere ni ukubanza tukaraba neza na neza ingene twokora kugira ngo tuve muri iki kiza cya malariya dusubire aho turwanya malariya nk'izindi ndwara mugabo itari kiza icyo tukabyizera neza turabya ibiharuro y'uko iyi misegetera turiho turatanga niyamara gukoreshwa hamwe na ha- na bwa bureti dupompamwo imiti yica imibu twizera neza yuko tuzogabanya cyane indwara ya malariya ngaha muri iki gihugu cyacu hanyuma rero ni igikorwa cya twese si icy'ubushyikiranganji ni icya leta y'u Burundi kandi leta nayo n'abe n'igihugu nibo bazi imbere aho ingendo nziza yo gukoresha rya misegetera hamwe no kuyirinda kwirinda malariya na cyane cyane kwitura ivuriro kuko turashima n'abenegihugu ko biyubakiye amavuriro ubu nta muntu tugenda ibirometero cumi na bitanu arondera ivuriro nta urenze ibirometero bitanu kugira ngo bareke kwitura ba rumenyi kuko kenshi abicwa kuko kurwara malariya ko leta yakoze ubu ifatanije n'ibindi bihugu bisanzwe bifasha na cyane cyane ikigaza mpuzamakungu fo mondiale za usaid aho ijya miti umuntu ayironka ku buntu ku ivuriro ryose duca dusaba umwenegihugu rero kudateba kuja kwivuza kuko ni ikintu gituma abenegihugu bahitanwa n'iyo ndwara batarashyika kwa muganga kubera kumbe bashatse kwivura cyangwa bashatse kuja kwa ba rumenyi ni ukunyaruka kuja kwa muganga kuko Eh.
imiti irahari kandi amavuriro barayubakiye arabegereye ikindi naco ni ugukurikiza impanuro za muganga ijya miti bakayifata nk'uko ba- babibasabye kuko iyo atevye agomba yanduza abantu mu muhana kandi ashika kwa muganga nimba atitavye imana aba yasinzikaye amaze kugira za ngaruka mbi navuga na cyane cyane indwara z'amasigo indwara z'umutima ukaca usanga kumukiza biragoye kandi bitwara uburyo bwinshi umuryango mbere no kwitaba imana akitaba imana Eh, murakoze hanyuma ngahimiriza na- na ba- na ba bapfasoni bibungenze bajya bajyana abana ku mucanco ko bokwama bumviriza impanuro abaganga babaha n'irya misegetera bagenda barabaha nayo nyene bayikoreshe nk'uko bisabwa Eh, mwitegereje ibiharuro mufise iyo ndwara yobihitana abantu bangana iki ku mwaka mu Burundi
ibiharuro dufise ni uko o, turavye bashobora gusanga nta biharuro kanuni mfise ariko iri mu ndwara za mbere zica abenegihugu ngaha mu gihugu cacu kandi no ngaha muri afurika niyo ya mbere nk'uko nabivuze muri aka karere eh, munsi y'ubutare bwa sahara byumvikana rero yuko ahanini nta muntu aba ategerezwa kwicwa na malariya iyo abenegihugu bakurikije neza ibi turiko turababwira kuko ni indwara ivugwa igakira kandi ikira n'ingoga igihe umuntu yagiye kwa muganga hakiri kare ikibabaje rero ni uko usanga hariho abenegihugu bateba iyo atevye rero nk'abana ibyo turiko turabona ni uko baza bamaze gukama amaraso maze gukama amaraso bica bisaba n'ubundi buryo bwinshi bwo kumutera andi maraso kandi kubera umwana aba afise abasoda b'umubiri batarakomera kenshi uca usanga hitwa n'iyo ndwara benshi rero barapfa batazi ikibishe ko ari malariya nico bituma ibitigira bigoye no kuronka kuko aha ntituragera ahantu novuga tugira autopsy mu gifaransa mugabo turazi neza yuko turavye abitaba imana kwa muganga benshi bitwa na malariya biturutse ko baje batevye bakeneye ya maserumu bakeneye ibindi bipimo bigoye mbere bakeneye n'ubundi buryo buhambaye bwo kubavura biturutse ko iyo migeri iba yamaze gufata ibihimba bikomakomeye by'umubiri nico gituma rero dusaba yuko burya bushuhe kujya kumeneka umutwe kujya gususumira kubura akayabagu umuntu naje kwa muganga bamutunganiriza Eh, mura- murakoze radio ijwi rya amerika i washington dc muriko mwumviriza ikiganiro murisanga
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
radio ijwi rya amerika i washington dc muhananya kumviriza ikiganiro murisanga aho turiko tuvuga ku isekeza mu gihugu cyose cy'u burundi ryo gutanga imisegetera igwanya mm, ndwara ya malariya aho dufite umutumire wacu dr tade ndikumana yamara imbere yuko tubandanye na dr tade ndikumana tugaruke ku mirongo ya telefone dufise muhamedi muhamedi uratwumva
yego ndabumva cyane ewe tubwire irindi zina naho uhamagaye uri
yego nitwa ndikumana mohamed mu bisanzwe bisanzwe nd'ingenzi
muri he Mu gisagara cya bujumbura mugabo mu mwanya ndiko ndakorera mu ntara ya kirundo Eh, mufise ikibazo canke iciyumviro muterera
Eh, mfise icyumviro nterera ehe
yego na cyane cyane mu byo turimo turi mu nganda b'ibi bariko baratanga imisegitera mugabo rero umwanya muremure hari igihe tuye tugenda mu mu- mu- mu buraro hamwe bitaro na cyane cyane amahoteli ugasanga nta misegitera bafise bakitwaza ngo nta mirungu iwabo ngo ibaho na cyane cyane nko ngaha mu kirundo turakunze kubibona aho dusanzwe duherereye hama tugakeburira kandi abanyagihugu bariko baronsa iyo misegitera ko boza barayikoresha kuko umwanya muremure turabona ko umuntu ayikoresheje haza eh, i- i- inkurikizi nziza mu kurwanya malariya
ehe muri murakoze make twashaka kugira icyo cyifuzo cyacu murakoze turabashimiye dufise kandi diodone ku murongo wa telefone diodone uratwumva
rero ndabumva cyane Eh, mwo- tubwire irindi zina ryanyu naho muhamagaye mutumbereye
ndi bujumbura nitwa barumbazi jodeni Eh, mufise akabazo canke iciyumviro muterera aha iki nayo si icyuzo nabyo nashaka guterera Eh, muduge ahanini ahanini agomba kwibanda ku banyagihugu ubona ko leta yagize akigero kadasanzwe mu kwitaho abanyagihugu tukaba imisegetera ikintu nohanura abanyagihugu ni uko imisegetera kenshi bayikoresha kuko kenshi ntusanga ikoreshwa ibyo yagenewe ugasanga abanyagihugu bobo aho kuyikoresha bayikoresha ibindi bintu kumbe bakanayigurisha bibaye ngombwa batera akamo k'abanyagihugu bakwiye gukoresha imisegetera neza kuko na leta indi itanga iba yakoresheje uburyo bwinshi kugira ngo abanyagihugu bashikire
murakoze turabashimiye kuri icyo cyiyumviro
yego nawe murakoze Eh, tubandanye iki kiganiro na n'umutumire wacu Dr Tade Ndikumana Eh, imiti yo kuvura indwara ya malaria imiti ifise akamaro eh, kandi ikwiye yoba ihari
yego murakoze imbere kuri icyo kibazo nagira nshimire Mohamed ari mu kirundo aho yavuze ikibazo natwe twabonye aho mu mahoteli amwe amwe na cyane cyane ya ruguru atamisegetera iriho anagira ntera akamo abene amahoteli yuko icyo bavuga ari igikorwa kibabaje kuko nk'intara ya kirundo iri mu ntara zitsinzikaye rero iyo umuntu ari ingenzi akaba yarisha amahera yiwe birakenewe yuko ashyiraho iyo misegetera kuko eh, biri mu buryo bwo gukinga hanyuma n'abakiriya n'abagiye b'ingenzi bakawusaba umusegetera utari bakarondera hoteli urimo kuko eh, iyo umuntu asanzwe agiye ku mirimo yiwe avuye i bujumbura akagenda gukora akandi kazi ruguru basanga avuyeyo yanduye malariya birababaza kuko bituma iterambere ry'igihugu risubira inyuma hanyuma muti imiti irahari nibyo imiti iriho kandi itangwa ku buntu ntabwo ndabivuga aha mu mavuriro yose imiti ivura malariya ku rugero rwa mbere umuti ugizwe na amodiyakine aritezinati urahari kandi utangwa ku buntu dusaba rero yuko abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato gushyika ku mavuriro makuru makuru y'uko ukoreza bene igihugu kugira ngo ntihagire ubura iyo miti kandi eh, leta n'abayifasha bashyizemo uburyo bukwiye kugira ngo abenegihugu basahirizwe turwanye iyo malariya dushyire kuri rya hangiro twese hamwe dufatanije hanyuma eh, iyo niyo yonyine itangwa ku buntu kuko hariho iyindi miti iyo umuntu ashoboye gukira bivuye ko yaje kwa muganga atevye birasaba yuko bamutera nk'amaraso cyane abana cyangwa abakenyezi Eh, ibyo rero nabyo bica bisaba ubundi buryo mugabo n'amaraso ntagurishwa birazwi ariko iyo bariko baramutera ijya yindi miti yo muri serumu bisaba yuko umwenegihugu ariha kuko urumva leta iba yakoze ibyo ishoboye Eh.
ibyo rero bitwara uburyo bwinshi imihana bita- bitwara uburyo bwinshi eh, umuryango w'umurwayi nicyo gituma tubasaba kuja kwa muganga hakiri kare Eh.
kugira ngo birirwe barashika kuri urwo rugero aho basinzikara usanga ibihimba by'umubiri byamaze kononekara bigatuma imiryango ikena mbere n'uwo muntu akitaba imana murakoze um, nizihe ngaruka iyo ndwara ishobora kugira ku vyerekeye iterambere ry'igihugu
murakoze cyane ingaruka ni novuga yuko ni ingaruka mbi cyane kuko umuntu iyo atagira amagara meza ntashobora gukora ntashobora kwiteza imbere ntashobora guteza imbere umuryango kandi iterambere ry'imiryango niryo terambere ry'igihugu murumva yuko iyo abantu benshi bari ku musego urumva ntawe haza ngo baje ku mirimo ya misi yose ngo bateze imbere imiryango biteze imbere bateze imbere n'igihugu ni ingaruka mbi cyane nicyo gituma dusaba ko a- a- abe- abenegihugu na cyane cyane bajya bitorewe n'abenegihugu bajya batowe ku mitumba aha mu makaritsiye bajya ba nyumba kumi hofashanya kugira ngo bame inzu cumi abenegihugu bamwize bakamuzeza arabe yuko cyane cyane ijya misegetera bayikoresha iyo yagenewe kuko mwumva ko hariho abenegihugu eh, ndabashimiye cyane batanze intererano haba deningahe bujumbura yuko by'ukuri navuze nti guhindura ingendo ku mwenegihugu biri biri mu bituma marariya twayitsinda hakiri kare Eh, kuko baba bafashije leta kandi baba bifashije kandi ba- bigatuma bagira amagara meza n'iterambere rikabona kuboneka murakoze ku murongo wa telefone dufise aron aron uratwumva
Ego ndabumva eh, watubwira irindi zina n'aho uhamagaye uri
ni Aroni duhaye imana mu gasho mu ntara ya Muyinga eh, mufise ikibazo canke iciyumviro
ni icyiyumviro mu bisanzwe ku bijyanye n'iyo ndwara ya malariya ni indwara irembeje cyane abanyagihugu kuko kenshi na kenshi no ku mavuriro nzijya kwivuza babanza kugupima ko biba ari malariya iyo rero ni indwara tubona yuko bisinzigaje abanyagihugu tugaca rero dushimira leta kubera ko kigoro igome yagize ko kwama yakurikiranye iyo ndwara mu banyagihugu nk'ubu nk'icyo cyumviro cyo gutanga imisegetera ni ikintu twese dushima n'abanyagihugu bavyitaba bagiye bagiye kuyitora bagenda banezerewe keretse ko hari aho ushobora gusanga abarataye burya buresi bayironkera ku ba- bwemeza ko bazoyironka ugasanga birinze kubagora ku ntu bayironka rero hariho icyo nagira nsabe uwo mutumire wacu cyangwa leta na ura- kenshi barashobora gutanguza umugambi ariko ntibawukurikirane ngo barabe yuko baba wagenze nk'uko bari bavyipfuza ugasanga yanyu sekretera baduhaye bayikoresheje ibindi bintu byabo ntibayikoreshe ivyo yarigenewe Na- na- nobasaba rero kumwe ngo boca baza barakurikirana yuko igik- umugambi bashize mu ngiro woba waragenze nk'uko bavyipfuza
murakoze um, tugaruke ku mutumire wacu dr stade ndikumana muravye isekeza rya mbere ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'iri rya kabiri ryo muri uyu mwaka mubona harabaye intambwe ziboneka ku banyagihugu mu vyerekeye gufata nka nkama inyigisho mwabahaye no kwijukira iyo misegetera
murakoze eh, imbere yo kwishyura ikibazo cyanyu nagira ngaruke ku mutumire aroni yavuze ikintu gikomeye avuga ati hariho abataye bujya buresi bikabagora kurometera mu itangazo twatanze twaravuze neza yuko abo bwatakaranye baca baraba umukuru w'umutumba ku wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri bagaca bagenda aho batangira imisegetera kuko turafite aho ba- twabanditse bose bakaza bagaheza bakabatunganiriza kugira ngo isegeza ntirihere bataronse imisegetera aha ni akamo nteye abenegihugu bose bariko baratwumviriza ntihagire uwo indwi ihera ataronse umusegetera kubera ko yataye kajya karesi ko turafise aho twavyanditse turashobora gutora neza uwo mwenegihugu n'ahaba hanyuma muti turavye isekeza rya bibiri na cumi na kane n'iry'ubu abenegihugu barahinduye ingendo barumvise akamo tubatera Eh, turizera neza ko bavyumvise ko mwumvise neza yuko abenegihugu benshi batanze intererano batanze impanuro bavuga bati leta ikora kigoro gashimishije umwenegihugu nawe nashyireho akiwe kugira ngo turwanye iyo ndwara akoresha ibyo mutegetera ico bagenewe aha birumvikana neza yuko abenegihugu bavyumva bumva yuko ko ari leta ibikora ku neza yabo abo ba- nabo bat- ba- bataravyumva bari mu batugora kuko batuma iyo kuko umuntu arwaye malariya imibu imuriye iciyanduza n'ubundi yariko yibereye neho neza mugabo rero birasabwa yuko bahindura ingendo turizera neza yuko inyigisho twabahaye kuva mu kwezi kwa gatatu dufatanije n'abajeje intwaro dufatanije n'abaremesha kiyago turizera ko bazumvise kandi kanatsinda ni ku neza yabo nta nkeka iki kizasozo kibwanya tugitu- tu- tugitsinde Eh, eh, tugaruke rero kuri iki i- kibazo narimbajije muravye isekeza rya mbere ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'iri ryo muri uyu mwaka murabona ko habaye intambwe ziboneka ku vyerekeye eh, ukumva inyigisho muha abanyagihugu no kwijukira iyo misegetera kuri bo
yego intambwe yarahabaye kuko harabaye inyigisho zitari nke kandi turashimira abajeje intwaro kuko barafasha cyane na ka- na kare- leta ni imwe barafasha abajejwe amagara y'abantu kuva ku mitumba kugira ngo inyigisho zishikira bene gihugu bitagoranye hanyuma tukanabashimira yuko bitabiriye rino sekeza biri mu vyerekana yuko bumvise akamu twabateka n'inyigisho bazumva hanyuma turizera neza kandi yuko akagihaze ni uguteba kuja kwa muganga kubera yuko ibiharo dufise turaneza yuko hariho abenegihugu bacemera ibintazi murazi neza yuko amasengesho imana niyo ikiza mugabo ica ku bantu ico gituma hariho abaganga hariho abo dusanga bamwe bamwe aya masengero agenda aravuka eh, bahenda abenegihugu abenegihugu uburyo buke bari bafise bakabujana eh, bamwe mu bintazi ku bapfumu abandi basanga bagiye ku ngo babasengere mugabo ni vyiza mugabo iyo umuntu akitswe n'amagara nitura ivuriro hanyuma amasengesho aze yuhirira kuko birababaje iyo umuntu apfuye atashitse kwa muganga kandi iyo ndwara yari kuvugwa igakira yahereye kuja ku masengesho nahere kwa muganga hanyuma n'abajejwe amasengesho bamufashe bamusanga ahari kwa muganga bamusengere akanatsinda imana niyo ikiza kandi igaba amagara y'abantu murakoze Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone dufise gerard gerard ari ku murongo uratwumva
cyane ndamufite umutumire Eh, hama mu kuba ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri Eh, mubaze ikibazo canke intererano
ibyageze kubera
Oh, ntitubumva neza umurongo wanyu umeze nabi alo Alo?
umurongo wanyu umeze nabi sinzi ko mwoshobora kwigira hirya y'aho muri canke hari ikibazo
Alo?
eh, Alo? Alo?
alo
Ah, ndabumva cyane ati ni iri shekeza rize muranyumva eh, ndabumva musubire muvuga aho muri n'irindi zina
Bizimana Gerard uri he
di Bujumbura eh, mufise ikibazo canke intererano
hano uragoye kubasaye guterana urabona uko batangutse ino aporoje utanga imisigitera kuva
Ah, umurongo umeze nabi wa Gerard Eh, reka tugaruke eh, ku mutumire wacu Dr Tade Ndikumana Ah, iyi ndwara ya malaria umuntu mwavuze ko umuntu aje kare ashobora gukira magara yiwe agasubira kamera neza mwavuga rero ko ari indwara yoroshe kuvugwa mu gihe um- imenyekanye hakiri kare
murakoze cyane indwara ya malariya indwara ya malariya ni indwara iri mu zoroshe kuvura kuko imiti bamuha hari ubu dutanga imiti bashobora gufata iminsi itatu niyo yoba yasinzikaye gato agafata ibinini ishika eh, iminsi indwi mu bisanzwe ni indwara yoroshe kuvura kandi igoye igora iyo umuntu agatege mugaze hakiri kare na cyane cyane ko ivurirwa ku mavuriro mato mato birumvikana yuko yoroshe kuvura mugabo iyo umuntu atevye kuja kwa muganga haca haba inkurikizi mbi zivuye ko iyo migera ikisinzikaza ibihimba bikomakomeye vy'umubiri basanga mbere n'ubushobozi bariya baganga dufashanya eh, bita abaforoma ku mavuriro mato mato bisabwe ko barinda ku- kumurungika ku ivuriro ry'akarere hanyuma bigaca bisaba n'uburyo bwinshi haje kare indwara ya malariya iroshe kuvura n'ibimenyetso biroshe kubona Eh.
icyo dusaba abenegihugu ni uko bitura ivuriro hakiri kare no gupima malariya biroshe cyane mbere ubu uye leta yashyizeho uburyo bunyaruka bwo gupima malariya aho nyine atagenda atoye inyishu Eh.
nta no kurindira hanyuma basanze arwaye baca bamuha bya binini navuga mu gihe k'inayiteginato aho nyine Mhm.
akayitahira akayifatira muhira hanyuma mu minsi ine itanu aba yasubiye ku mirimo yiwe ya misi yose murakoze murakoze dufise irakoze kuri telefone irakoze uratwumva
ego ndabumva cyane Eh, wanyarutsa ukavuga irindi zina naho uri uk- n- nimba ufise ikibazo cyangwa intererano ukabitanga nirakoze odiasi nk'ibisanzwe muri zone mbiri zikomeye gatara intara ya kayanza mu burundi Eh, mufise ikibazo cyangwa intererano munyarutse
iyo ikibazo mfise Eh, jenera abakorandika bajya butike hari umuntu ufasha abasanga mu muryango hari nk'abantu bane abana babiri nu- n'umugabo n'umugore muri icyo gihe ugasanga muri uwo muryango harimo umuhu- umuhungu w'umwana n'umukobwa w'umwana ubwo baca bandika ko baha imisegetera ibiri ko sinzi ko baci- ku- sinzi n'ikindi bari babihariwe kandi abo bana ushobora gusanga batarara batararana eh, reka reka bibu- a- abishure mumwishure Dr Tade Eh, irakoze ari gatara ndamushimiye icyo kibazo nimba a- aragenda agish- afate umukuru w'umutumba bajane agishikirize aho nyine gatara ku ivuriro aho yegereye nimba ari uko bimeze nimba hari inzu abamo ari ibyumba bitatu yategerezwa kuronka imisigiteri itatu kuko urumva ko abo bana hari umuhungu n'umwigeme batararana ibyo ni bya bindi tuzoja kuraba mu nyuma y'uko icyo bita ratirapaje ko hatari ababuze kandi bari bakenewe umusegetera aho nibaza yuko n'abajejwe kugenzura biriko birakorerwa muri isekeza igatara baranyumva Eh, barabe yuko hari atabenegihugu borenganywa kandi iyo misegetera bari bayikeneye kandi bayifitiye uburenganzira murakoze Eh, tugiye kurangiza mu kanya iki kiganiro eh, hari ubutumwa muba mufise bwa nyuma mwoshikiriza abariko baratwumviriza ku bijanye n'iryo sekeza
ubutumwa bwa nyuma ni uko nshimira abenegihugu nyine bitavye kano kamo twabateye nkabasaba ko umwe wese ahari yomenya yuko leta ishaka gukingira amagara yiwe imisegetera niyo gukingira abenegihugu abantu ntijejwe gufuka amatomati ntijejwe kuroba hejuru n'amategeko ntijejwe gukingira tujya turima ijejwe gukingira umuntu kuko umuntu niwe agwara malariya hanyuma turizera neza yuko i- ako kamo bakumvise mu minsi izabo nyene bazobona yuko hari akarusho iyo ngwara izogenda igabanuka ku- ku- ku buryo bushimishije na cyane cyane ko nkuko nabivuze ibuza ko umwenegihugu yiteza imbere kuko iyo abantu batanu batandatu mu mana bari ku musego mwumva yuko hacaza izindi ngorane murakoze murakoze yari umutumire wacu eh, Dr Tade Ndikumana umuvugizi asanzwe ari umuganga akongera akaba ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida mu burundi twariko turavuga ku isekeza ryatanguye ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi rikazorangira ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi yo gutanga imisigetera mu gihugu cose c'uburundi turabashimiye tukaba dushimiye kandi na mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akama kuri telefone